hello my lovely people you're welcome back to my channel i greet you according to your time and according to the time you are seeing this video how are you all doing i hope you are good uh, the information reaching us right now is that olori ronke don surrender hmm. she don't surrender say not, no be the thing wey she expect wey she they see for uh, oni of first house you know that after since this her pregnancy issue uh, this her fake pregnancy uh, everybody don they uh, eh, withdraw all the respect wey dem been get for her nobody they respect her as they used to respect her again you know so the thing come they spoil her mind even to the extent that only sister only sister them they all of them they said that they came and was blasting her why would you do such a thing you this wicked woman you know they were telling her or calling her names because of that fake pregnancy and you know even uh, Oni's father too not they happy with that uh, Olori Ronke and even the women of uh, all the women and the men in Ile Ife kingdom none of them they happy about that kind of thing And again, the thing no be just that she faked pregnancy and later said that the thing was maybe miscarried or something like that. But she later came and uh, confessed, say that there's no pregnancy wey she dey carry because even her cousin too, her cousin uh, Toby also said it that her hand no dey for this pregnancy, that she's not sure that that Ono, uh, Olori Ronke dem na she that she get pregnant she no get any pregnant that if she get she no know because people people dey talk say you know say na your cousin na the two of you go know wetin una plan so when the thing was going on uh, olori toby have to free herself o oh. she talk say she no know anything about this pregnancy that they should ask ronke but when ronke come see say the thing no be uh, no days again she can't open and confess say she no getting pregnant and since then, the the respect we only of ife been dey get for her Only done the uh, she done the lose them. even the women That's that is why they say that she bought keke na pepe and gave to those people that can collect bribe i don't know whether if they collect that keke they will continue to respect her and the the and start to see her the way they used to see her again before before oh anyway sha but the thing now be say she don come uh, openly to confess and reveal that she's no longer interested i just pray that this her uh, confession make e be say she don dey pack her today today she's no longer interested in Ooni of Ife that no be wetin she been she expected wey she dey see um you know that um according to what we heard we heard that this oloriro nkem don dey friend ooni of for ten years now That means when she was still in her hus in her ex-husband's house she dey cheat on her husband with ooni of my people ten years ten good years no be small thing oo oh. this, dis um eh, even Oni sef um Anyway na woman na Ronke be woman, oni na man. Hmm, I don't just know what to say oh, seriously. Why would a, a married woman stay in her husband house dey cheat on her husband with another man? Okay now, they come um she talk say that the reason that why she left her husband to marry oni, that she thought that if she come to oni's house that she would be more happy in onitsha dan her ex-husband but as as things come dey be now no be wetin she dey no be wetin she expect wey she dey see that oni no dey give them at ten tion dat dat we should forget about that thing wey we dey see for internet o That when e dey come out physically wey people full oni go kiss dem oni go hug dem oni uh, eh, all of dem dem go think say na na so wey dey be inside but when they come inside everything go change that no be wetin we dey see outside wey dey happen inside o oni no get their time that but that oni is just pretending and camouflaging so that people will think that all is well that all is not well that she's tired of all this fake life come outside and show that you love uh, your wife when you go inside you you blast them and you not even have any of their time Olarodunke don talk say she don she don tire for all dis thing she's no longer interested in Ooni hmm. ewo eh, I just pray that let it be God's uh, plan that is about to start executing because we hear say all of them go leave that palace one by one the way they came na no be no be person go chase them out na them go chase themselves out abeg o make e be say she don dey go ooo make she make she just pack her load and go anyway you no just end say i no dey interested the thing wey me i dey wait for now is the time wey i go hear say olorironke don pack out from that. um palace say she don dey go back to her ex-husband or she don dey go back to her father's house and then i go believe this one why you know say we two they hear story from this internet today we go hear this one the next time we go hear the other one Now so we we been they hear say all the lorries go pack out of that palace even till now all of them still there for that house even the dr elizabeth said say that she had bought her own house that she packed out though though her own case was somehow different because we heard that she wanted to leave and the only of Ifedem and the father when they beg her say "May she no leave after Queen told only of Ife that she is no longer interested that Ooni should go and marry the Oloris in the palace wey because they are enough for him. that Ooni should leave her alone so you know uh, eh, Dr. Elizabeth is the next person that have been giving only of Ife happiness according to what we heard allegedly so that queen uh, eh, Doc, Dr. Elizabeth wanted to leave and they started begging her not to leave. Apart from her, all other Oloris have not heard any of them left. I have not heard that uh, that Otobi don't go. Abi, uh, Mariam, all of them. I don't. I have not heard that all of any of them left the palace, except Otobi that used to travel back to UK and come back and look for trouble and go back my people, wahala too much for this palace of Ilefe kingdom. But I pray that God go help them. God go help them. Especially now that Okunomi's brothers don't come to put hand to say that their sister must be free. Now Okunomi's own be my own matter. Now Okunomi, if Okunomi is free today, I'm happy. If Okunomi is free today, that is my happiness will be complete. Seriously. For Father Oloris, I no, I no get their time. Because na them find Kunomi come her her home come chase her out of her home now they are looking for happiness she ne Olorilo can never see anything No, oh. she better pack out and go now so that uh, it will remain uh, few of them very soon all of them go leave and if God wants Kunomi back Kunomi now come back to her house thank you so much for listening and please if you've not subscribed to my channel please subscribe and consider giving this video a thumbs up bye I love you guys